Mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose. Uri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
leta zunze ubumwe za amerika ifise umuperezida mushasha joe biden yarahiye icese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abaye perezida mu gihe amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu haba ikiza ca covid 19 n'ingaruka zaco ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu hanze y'igihugu azoba ahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu ca iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuwuyobora abanyamerika canke amakungu biteze vyinshi kuri leta yiwe nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye professor lionel remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza international alliance university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika twatumiye kandi frederic bamvuga inyumvira umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari i bruxelles mu bubirigi hamwe na ambasaderi gamariel ndaruzaniye yigeze guserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu burundi ari mu gisagara ca new york ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika batumire mbanje kubaramutsa
amahoro neza ego ejo eh, perezida mushasha joe biden yararahiye mu mabanga yo kuyobora amerika mu kiringo c'imyaka ine akaba asubiriye perezida donald trump yaramaze imyaka ine ntangurire kuri wewe lionel remesh uri ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ibirori vyo kurahira muri rusange wabibonye gute ibirori vyo kurahira vy'umukuru w'igihugu nyakubahwa joe biden eh, vyagenze neza cane ejo ah, vyari bihimbaye cane i- n'ijambo yashikirije ah, abanyagihugu twese yashikirije ijambo rinywanisha rinywanisha cane ijambo risaba ko abantu bakwiye gushigikira ubumwe Ah, aranabibutsa ukungene demokarasi ah, ikomeye cane kandi ah, n'ubutungane bukomeye hanyuma aranamenyesha abanyamerika bose reka na- n'isi yose ko ari ngaha agiye kuzotwarira bose ah, atari a- abamutoye gusa azotwarira abanyamerika bose abafashe bose bamvuga imyumvira mwebwe muri ngaho mu bubirigi mubona mwakurikiranye ivyo birori mwabibonye gute muri rusange Eh, twarabikurikiranye ku mboneshakure ndasangamwo mu ijambo ryiwe ko hari umwitwarariko umwitwarariko wari uvuye ku kuntu ibyo birori byateguwe eh, kubera ko hari haheze iminsi mike itariki zitandatu eh, kapitoli itewe itewe n'umurwi w'abantu b'abarepublicain bari bashuhuwe n'umukuru w'igihugu trump hanyuma biraboneka neza yuko ico kintu c- c'umutekano muke catumye haboneka abajeje umutekano benshi kandi n'abaje muri ivyo birori baraba bake eh, bitewe n'uko uwo mutekano wari muke ariko kandi bitewe n'uko iyo covid 19 itari kurangwa abantu ah, bagume bahagaze hamwe byaraboneka neza yuko ingene bari bicaye n'ingene bari bafise udupfukamunwa bitwararitse by'ukuri icyo kiza cya kovide cumi n'icyenda mu majambo yashyikirijwe hariho amajambo ijambo namubisemo cyane rya mbere ni iryo kunywanisha abanyamerika kuko urumva hari haheze imyaka ine abanyamerika eh, basa n'abagiye impande zibiri abari inyuma ya trump n'abatari inyuma yiwe abashyigikiye iyi politiki ya trump n'abatayishyigikiye urumva uwo mu perezida mushasha rero ajya avuga ati njyewe ndashaka ko mba umuperezida w'abanyamerika mwese ibintu byambaye cyane araba ko demokarasi isa n'iyahungabanye atariko yongeye gutsinda nk'uko uyagiye kuvuga bivuze eh, ati mu bisanzwe demokarasi ubutungane ati ni ibintu bihambaye cyane hanyuma arabandanya aravuga yuko eh, mu bisanzwe eh, ingene abona ibyabaye muri amerika bijanye na kovide eh, ko abantu bapfuye ari benshi eh, ndetse barengeye igitigiri c'abapfuye bahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi arasaba n'umunota umwe kugira ngo bawibuke hanyuma arerekana yuko mu buntu bwiwe yuko yitwararitse yuko eh, agiye gukora uko ashoboye eh, afashe ico kiza gihere kandi ingaruka zacyo z'ubutunzi agiye kugerageza kuzana Turaza kubigarukako.
inyishu ku Yego.
bintu bijyanye n'imibereho y'abanya- y'abanyamerika atacu batishoboye eh, bonone- bononewe n'iki kiza turaza kubigarukako yego nawe ambasaderi eh, ndaruzaniye mu ijambo joe biden yashikirije nikihe cyabashitse ku nyota nikihe mubona kizo kwitandukanya n'iyahahora murakoze ubwa mbere ndamutse umushyanyi nawe bamvuga inyubwira twaherukana kera amahoro neza ambasade amahoro neza umushyanyi yaremesha ndamutse amahoro amahoro atari ushinzwe ubutwebwe mugabo ijambo ryo riratumbereye nagira rero nk'uko mubajije ejo mwarabona abantu baje gushyigikira ukuhera k'uwo mushingantahe yatwara mushasha kumenga hari icyari kibavuye ku mutima hari uko ubona ubwoba umenga bwari bwavuye mu bantu baza guhimbaza uko kurahira naho byari kure na kure kubera indwara ya kovide zegerana murabona ingene bavuga n'ingene ba- basigura ibintu hari umwana utuze poweme w'umwirabure asa n'uwatangaje cyane rwose yagumye aca kuri cnn ejo abantu rero bari baremurutswe umukuru w'igihugu rero icyo yibukiye gihambaye kandi nibaza yibutsa n'abandi ku isi demokarasi aho igeze hose itera imbere ntaworya mu konzorazosi ntarizo itora yaravuze yuko itora ryiwe ryabaye intsinzi ya demokarasi yerekanye ingufu za demokarasi muri amerika no mu isi ngira yabaye rero inyigisho yo ku bindi bihugu bifuza kuja muri demokarasi bifuza kuzi byose yuko atawo kwihebura habaye ibigoye demokarasi ni ukuyibungabunga w'ikibondo hari aho bishika rero yuko abantu bihebura ariko yaduhaye ingufu zo kwemera abantu bose demokarasi hari ibigoye ishobora kunabuka ibyo yavuze ko ari intsinzi ya demokarasi nicyo cyanshimishije cyane nosigura gusumba mu kanya yego ico kibazo yego nk'uko nari nabivuze mu ntangamarara ashitse mu gihe amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike na cyane cyane ikiza cya covid cumi n'icyenda ingaruka zacyo ku butunzi nako mbona uno munsi ibiharuro byariko bitangwa kuri cnn ko abantu bashika ibihumbi amajana icyenda eh, basabye gufashwa kubera batakaje ubuzi babisabye eh, mu kiringo c'indwi irangiye Uh, bikaba vyerekana ibibazo bibandanya ku vyerekeye ubutunzi nk'inkurikizi za covid cumi n'icyenda n'ikibazo c'ivangura rifatiye kw'ibara ry'urukoba eh, ni iki kibazo gikomeye c'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu Eh, ku bwanyu lionel ni- ni ikihe mubona abantu bashobora kwitega kuri biden ku guhangana n'ivyo bibazo ni ibibazo bidako- bitoroshe na gato ego murakoze cyane ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari eh, ingorane zikomeye cyane cyane cyane zitewe n'iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatowe washington batoye umuntu wa mbere afite covid 19 niho bamutoye eh, itariki mirongo ibiri nzero eh, mu bihumbi na mirongo ibiri ejo rero barazitigiriza aho covid cumi n'icyenda yari igeze Ah, namye ndaba abantu bamaze gupimwa bamaze gupimwa bakabona ko bafise iyo ndwara ya covid cumi n'icyenda ngaha muri amerika n'abantu miliyoni mirongo ibiri na zine ni nk'igitigiri c'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose urumva abo bantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane nk'ibihumbi amajana ane ku buryo o- ubu aho ikiza kigeze kigeze aho ha- gihitana abantu ibihumbi ah, ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo eh, yashikirije ejo nyine ah, yashitse akora yashitse yandikira ikete ah, o- World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira ah, kubafasha cyane Eh, ikindi naco hariho umugambi afise wa covid 19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza kongere ah, kugira bare- ba- bongereze gufasha mu bya ah, biri ibi bya covid 19 iciza ni uko ah, amavaksin aramaze kuboneka inshanjo ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ah, mafara- ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo nshanjo zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi naco kizofasha ni uko um, iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza cararasinzikarije cyane uh, ibyo badandaza muri ayo uh, mategeko ariko arasaba ya covid 19 relief uh, harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kuba, uh, kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu Yego. Ambassadeur eh, Gamariel kuri ico kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo kisanzwe eh, c'ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni ikibazo abi- abitegereza ibintu babona ko ari ikibazo gikomeye cane naho leta ija ari nshasha eh, kubitorera inyishu izo tegerezwa kubyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora gu- guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mubona ari ikihe leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu ibyo bibazo byerekeye ubumwe bw'igihugu si bishasha si bishasha kuva kera eh, kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi nico gituma n'uwo avuga ati ubu aba- abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure eh, muri antunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo byamyeho ariko avuga yuko ikigoye ni ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nico gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu ukumbure udaserukiye mu bantu muri leta nshyashya yakoze ibyo rero ngira nivyo vyerekana ko agomba ko ibibazo byose imirwi yose igira kandi bizokwamaho byotorerwa inyishu hamwe bashize hamwe byotorerwa inyishu ata musunikano icya kabiri ikibazo cyabashyikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abukoba rwera bagwanira ubu rukoba ntibya kizovyo ni uko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane byarabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga none ubu batewe n'ubarongora icyo kibazo cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugabo iyi ngwano itewe n'ubarongora itoshoboka cyo gituma baciye bamusabira kuburanywa ico kibi yakoze Ivyo rero ngi- uko ibibazo biteye kigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bishe imyerekano yariwe hose kuri bose mugabo usambura n'izo nzampa gusa Nite- ni- nu- ni uburenganzira bwabo igicumuro bakoze rero ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego eh, rw'amategeko atumu rero n'uwo yakora icyo gituma yahora baciramukira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze Yego, reka tubandanye bavuga inyumvira frederic eh, kuri icyo kibazo mwe muri iburaya mwa- mwabibonye gute kirya gitero ca bajya abantu bita ko bashigikiye perezida yahora trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko ryari ribaye irya mbere irya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na cumi na kabiri niba ntihenze ige- ku gihe c'abongereza Ah, ni ikintu gikomeye cyane abayi- abitegereza ibintu urabona ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka amerika imazemwo imyaka amajana n'amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu ibyo ari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi eh, novuga nti ni ikintu abantu ba- b'abahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya cumi n'umunani biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze ku- kwicana baka- bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira inguvu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu mushobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibi na biriya abantu baravuga bati byambo tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu ibyo ari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo ni abantu biyumvira ko bobo babwirizwa kuba basumba abandi burya n'izo ngorane byaba niba byabonetse rero hariya kijya gihe itariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa ibyo narigeze kubona akavidewo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba eh, kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida tuzabashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva urabona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi itariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'ibyo abantu benshi biyumvira mugabo barya bakubahwa bakaza bakavuga bati reka tubisambure mugabo icyo batazi ni uko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ziki- ni ikimenyetso cya demokarasi ku- ku- kuza gutera aho urwego rukorera uba uri kurasambura demokarasi mugabo byarabonetse neza nk'uko perezida wubu abivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika i- ishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo kigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegereze ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yara- yaje imbere ya ya trump yari obama obama aratwara imyaka umunani umuzungu atwara imyaka ine gusa icyo ni ikimenyetso kitabesha ubu nawe haraje ikegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazoza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafise nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nabo nyine bayitwararika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho dufise abatumire ambasaderi gamariye eh, ndaruzaniye eh, yahoze aserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu burundi turi kumwe kandi na frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba igicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba ari bruxelles mu bubirigi akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu turi kumwe kandi na lionel remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza ya International Alliance University mu gisagara cha San Diego ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ngaruke kuri wewe uh, Frederic Bambinyumvira umuntu aravye ukugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye uh, ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha tegeza ibintu barabona ko harimwo ikizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'iburaya murimwo uh, bariruhukije benshi kubera ikiriruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biru- biruhutsa tuzi ko imigenderanire imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na n'iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko itari gushobora guhungabana birumvikana kubera impamvu zitatu impamvu ya mbere nyamukuru ni ibi byerekeye eh, icyo twita kirima ingene isi igenda ihindagurika kubera ko ya, abaru- abantu bayisokobera Eh, ni ukuvuga urabona ko eh, hariho isezerano ry'abantu bo- y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu byo konona iyi si tugendera ko idutunze hanyuma rero nyudenya trump aje arisokora muri ayo masezerano amaze kwisokoramo biba bisigura iki biba bisigura ko ayo masezerano atangira ibibazo kubera ko amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe iba isanzwe irimwo nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze perezida joe biden we azoca agaruka n'ingoga muri ma kandi yarasinye ejo dekere itegeko ri- bwirizwa tegeko rivuga ko azoca aza agaruka muri ayo masezerano urumva bari biteze ko mu by'ukuri amerika iba kumwe nabo kuko amerika ni igihugu rutura eh, kiri mu bituma eh, basohora ibyuka byinshi byinana byinana igisenge cy'ijuru urumva rero muri icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje azanana n'uburyo icyo ni ikintu cya mbere novuga icya kabiri ndi buvuge ni ikijyanye no ku- no gukinga umwansi aba basoda b'iri shyirahamwe wota urabona ahanini yarimwo aravuga ati abasoda bose bo bo muri ah, ba- bari ngaha hanze y'amerika ntibatahe ntibasubireho ntibasubireho ntibasubire iwabo kandi igihe bamwika abasoda bo muri yota abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze kwi- kwi- gukingira umwansi kure ndakaradushyikira icyo cyari ikibazo ikibazo gihanze abanyaburaya rwose eh, ku buryo iyo babonye rero perezida trump afite mwene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe basanga umutekano rero busa n'u- n'umwitwarariko mukuru na cyane cyane twi- twimirije turabye ingene ngaha ibi- im- imigwi ya- y'abihevyi iza kugira ibitero ino eh, baciye boneka yuko umenga ejo barashobora gusigara ari bonyene ikibazo Yego.
kigira gatatu ikibazo kijanye n'ibi- n'ubutunzi ingene eh, ibi- ibintu by'aba- byo ngaha i buraya bishoka muri amerika cyangwa ibintu byo muri amerika bizino urabona ko byari byatanguye guhungabana ihanahana ry'ibidandazwa bijyanye n'ingene haca bavuga bati wewe amerika cyangwa uno bwa ni mutange amakori menshi gusumba uko mwari byari bimeze urumva ya migenderanire eh, bari bahurira muri omc bakavuga ingene baza barahana ibidandazwa rero byatanguye gutituka eh, uyu perezida uyu ntuzenya serukira ubudagi angela merkel wewe ntiyigeze yihangana eh, kubera ko ingingo eh, trump yafata zaba- zaca zibakorako cyane gusumba n'abandi nicyo gituma ari abanyaburaya baciye bavuga bati si twebwe tubonye uwo muntu aragiye bavuga bati "Ash, reka nagenda nakagenda nicyo gituma baciye biruhutsa kubera umuperezida mushasha yatinze tubandanye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ambasaderi gamariel eh, ku byerekeye igihugu cya iran amerika yaravuye muri ajya amasezerano eh, hagati y'amakungu n'igihugu cya iran ku bijyanye n'umugambi wacu werekeye ubuhinga bwa nucleaire cyangwa ibigwanisho bonyanganda bya nucleaire muri icyo gihe abitegeza ibintu baravuga ku ntwaro iherutse eh, ku kumbure ibintu byagenze nabi ku- ku- kuva amerika ivuye muri aya masezerano mwibaza indwara nshasha ya ya perezida biden ko ishobora kugaruka muri aya masezerano cyangwa hari ibindi bizobanza gusabwa kuri iran kugira i- i- ishyire mu buryo kugira amerika ironke uko ishobora kugarukamwo mwitegereje mubibona gute ikibazo gikuru muri ico ca c'imigenderanire y'igihugu ca Iran cane cane n'ingene igihugu ca Iran gitegerezwa kutaronka ibigwanisho eh, ruhonyangana ico kibazo igituma cagoye ni uko habaye umwumvikano w'ibihugu bitura ku isi hamwe na Iran hamwe na ONU ingene boyifasha gukora iterambere ariko ntishikire ibigwanisho ruhonyangana igihe rero umushinga aheruka gutwara iki gihugu yavuyemo atabagije abandi byateye ingorane mu migenderanire y'isi kuko hari amasezerano bari bayihaye ifise nicyo gituma ikomeye n'ubu ubu rero kuyasubiramo kumbura izo inzira y'uko ya makungu ashobora kuja hamwe yose ibihugu bitura na onu bakaguma baraba uburyo ico gihugu kitopfa mugabo cotera imbere ariko ntigisukire ntigisubire gukora ibigwanisho ruhonyanganda ikibazo rero si uko ari byo cyangwa atari byo ni uko hari amasezerano mpuzamakungu yari yabujijwe yo kubikora uwaheruka akabivamo adasezeye abandi nibaza cyane yuko uwubu azosubiza amerika muri ayo masezerano kuko ico kibazo gikorwe mu nama mpuzamakungu nk'uko byari byagenze bwa mbere nawe birimo ariko mundi kutoyi ku kibazo tuvuye cyerekeye ibyashyitse gatandatu ukwezi kwa mbere ku nama nshingamateka ejo umu- umuperezida mushasha biden yarasiguye ingene ikinyoma n'ukuri bihambaye muri demokarasi arashikiriza yuko abantu mwagiye baja- babonye baja gutera bagiye bemera cyane ivyo umukuru yababwiye ko yibwe atora ariko nk'uko mubizi habaye imanza zirenga mirongo itandatu na zibiri yitwaye mu butungane bw'amatora gusa muri kuri supreme aratsindwa ariko aguma abwira abamukurikira ko yibwe amategeko ko yibwe amatora ko bateza kumugwanira kuri iyi Ico rero ni ikinyoma cyatumye abanyagihugu batagira amakuru akwiye bagumuka ejo basambura nicyo gituma perezida biden ahamagara gukora ukuri ukuri mu ntwaro ukuri kugira abanyagihugu bizigira batwara nacyo gituma umuvugizi w'ejo muri presse ya mbere konferensi de presse ya mbere ya gite yavuze yuko biyemeje kubwira ukuri abanyagihugu igihe cyose habaye ikibazo baturage demokarasi rero igowe n'ikinyoma cy'abategetsi gituma abanyagihugu batumva uko bigenda neza kuri kw'abategetsi nako kutuma bizigirwa gusumba bakora ibiterambere mu gihugu ishobora no gushimikira- gushimikira ko Yego.
ko perezida yabyerekanye leta asubiramo murakoze murakoze nawe eh, lionel uh, uri mugambi leta nshasha ya biden ifise ni uku- kutava mu ishyirahamwe eh, rijejwe amagara y'abantu ku isi eh, oms Eh, mu gihe iki kiza cya covid cumi n'icyenda kiriko kira- kirabica bigacika eh, ku isi yose nagaha muri leta zunze ubumwe za amerika ho havugwa ko abantu barenga ibihumbi amajana ane bamaze guhi- guhitanwa n'ico kiza ni ikintu ciza kugaruka muri oms eh, kwa amerika no mu rugamba rw'amakungu akoreye hamwe kurwanya ico kiza ego cyane ni byiza cyane ko yiyemeje kubandanya ah, atera intege ashigikira ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ah, oms Um, ikintu gikomeye ni uko nk'uko nari nabivuze kare ibitigiri bya covid 19 ku isi byaraduze cyane ubu hoho bigeze aho biduga gusumbya kubera hariho n'ibindi bisanira bya covid 19 bimaze kwibonekeza byandukira no gusumbya ku buryo ibitigiri bya covid cumi n'icyenda biriko biraduga no- ah, ngaha muri amerika eka no ku isi nzima mu bihugu byose ariko iciza ni uko ubu ko ah, amerika yiyemeje gusubira gushigikira cyane world health organization hanyuma bavuze yuko n'umuganga Uh, Dr. Anthony Fauci ko az- ariwe azoserukira delegation ya Amerika muri world health organization ibyo rero ni byiza cyane rwose kubera aho ah, bazobandanya bashigikira cyane rwose ah, iyo world health organization ariko ikindi nashaka no kumenyesha ni uko kuva iyi ndwara ya covid 19 itera ku isi amerika yarafashije cyane mu bihugu byinshi ah, na cyane cyane muri afurika Ah, yarafashije rwose kurwanya iki kiza cya covid 19 kigitangura mu bisanzwe amerika isanzwe ifasha ibitaro mu bintu bijyanye n'ubuvuzi ah, muri afurika mu bihugu ha- hafi byose ah, basanzwe bafasha mu bintu byerekeye by'ubuvuzi Ah, urumva igihe iki kiza cya covid 19 cyatera amerika yarafashije cyane gu- gu- guha ah, ubushobozi bwo kwikingira covid 19 baba abaganga ah, no kwigisha no gufasha ibihugu kwigisha abanyagihugu ibyerekeye iyi ndwara no kungene bashobora kuyikingira iciza rero uh, ni uko uh, nyakubahwa uh, perezida joe biden nawene azoza ah, ariko arasaba kongerereza uburyo buzofasha ngaha muri amerika ariko cyane cyane bufashe no ku isi nzima hari haheze iminsi itatu umunyamabanga mukuru wa ah, oms agize asabye yuko ah, oms boyifasha nayo ni kugira nabone bashobore kuronka amavaksin inshanco bashobore no kuzishikiriza abanyagihugu ku isi nzima urumva rero ubu ko amerika yasubiye kwiyemeza ko izo bandanya i- ibafa- ibatera intege ibyo ni byiza cyane kugira bashobore kugabanya iyi ndwara ya covid 19 ku isi bayirandurane n'imizi ariko bizosaba yuko abanyagihugu bose aho bari ku isi umuntu wese ahari a- nawene arashobora ateza gufasha kugira iyo ndwara ah, igabanuke urumva abantu bose bakwiye gukurikiza amategeko babaha yo kugerageza kurwanya iyo ndwara urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza ah, gituma ah, kituremesha radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza ikiganiro muri sanga turiko tuvuga kuri leta nshasha ya perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yarahiye mu mabanga yiwe ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe turiko tuvuga ku eh, bintu abantu biteze haba muri amerika no mu makungu n'ibibazo leta yiwe izohangana navyo haba hagati mu gihugu canke hanze turi kumwe na ambasaderi gamariel ndaruzaniye ari mu gisagara cya new york ngaha muri amerika yigeze guserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu akaba n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu burundi turi kumwe kandi na frederic bamvuga inyuvira yigeze kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba akurikiranira hafi bya politiki akaba yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari bruxelles mu bubirigi na lionel remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu yigisha kuri kaminuza international alliance university mu gisagara ca san diego muri leta ya california ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ngaruke kuri wewe eh, bamvuga inyumvira ku vyerekeye imigenderanire hagati ya amerika eh, n'uburusiya bitegereza ibintu baravuga ko ku ntwaro yahahora umukuru w'igihugu kumbure yasa n'ukumenga ntiyashaka kwiteza ibibazo gushavuza eh, perezida w'uburusiya ibintu byose byaba haba ibyagirizo by'uko uburusiya bwagombye kwivanga mu matora mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abitegeza ibintu babona ko umukuru w'igihugu yari ahari atabishyizemo inguvu ngo abone ko ari ikibazo gikomeye ubu mu minsi yahera naho imbere y'uko leta yiwe irangira uburusiya bukaba bwaragize ibitero ku byuma nyabwonko bya amerika haba mu mashyirahamwe ya leta mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga y'abikorera ku giti cyabo Ah, leta ya iyi nshasha igiyeho ya perezida biden yavuze ko ivyo bitazokwijana bazokwishura iyo migenderanire ubona iz- iz- izotosekara hagati y'ivyo bihugu bibiri kuri leta ya biden canke leta ya amerika izorondera uburyo bwo kugerageza kuronderaho ikorana n'uburusiya iki kibazo cy'imigenderanire y'abanyamerika n'abarusiya ni ikibazo bwa mbere gifite imizi kuva kera wibuke ibi- ingorane zari ngaha eh, kuva mirongo umunani n'icenda aho ubumwe bw'abasoviyete butambukiye bakagirira abanyamerika ari babigizemo uruhara eh, n'ingene imigenderanire yaciye igenda kuva ico gihe Ica- ikibonekeje muri kuvaho trump eh, perezida trump aziye ni uko eh, yagirijwe cyane ko yafashijwe n'abarusiya kugira ngo aze ku butegetsi eh, ashobore kurwanya mu matora eh, Hillary Clinton ibyo byaravuzwe cyane kandi byaravuzwe kandi nuko n'umuhungu wa Joe Biden afise ibyo akorera hariya mu Burusiya ko yoba afise mu kiganza ubu rero urabona ko politike ya Trump eh, yari ahanini yagomba kuza kwiyugarana muri Amerika arabe atari iby'abanyamerika ariko araba gusa cyane cyane ibya wa mugwi wiwe w'abazungu Eh, rero ibibazo byo hanze akamera nk'ubiberarara ntashake kubijyamo cyane niyo abigiyemo naho niko ari kugenda kurondera imigenderanire myiza ko ari ukuraba ingene ahubwo n'akari kahari gahuka ubu rero in- ngira ngo ibigiye kuba ni uko eh, Joe Biden azoraba inyungu z'abanyamerika mu burusiya akaraba ingene azikingira ibibazo bizaba byagutse azobitumbera azobitumbereza inzira zibwiza gufata kugira ngo inyungu z'abanyamerika zigume zikingiwe ibyo azagirizwa cyangwa ibyo yakoze nzi neza yuko abanyamerika bazoshobora kubyihanganira bazoguma bavuga bati oya dushaka ko niba mushaka ko dukorana hafi y'inzira Yego. Um- Muravuze ku bijanye na politike yo kwigaranira ko nagomba mbaze ambassadeur Gamariye uh, Daruzaniye uh, iyo politike mu mateka y'isi hari abantu bayigerageje kuyugarana ico gihe kumbure imigenderanire nti- n'isi ntiyari yugurutse canke ngo ibe nto kubera ubu ibintu vyose ari magiriranire kubera ubuhinga bwa none iyo politike n'abayigerageje muri kahise ndibaza ko yari doctrine y'umuperezida yari- yari Monroe ngaha muri Amerika niba ntiyenze mu nyuma babonye ko iyo politiki idakora I- iyo politiki muri ibi bihe tugezemo bya none isi yose ibintu ari magiriranire ni politiki yo kwiyumvira canke ni politiki isa ni i- idakora mu bihe bya none mu- mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi nicyo kimwe n'imigenderanire y'abantu kuko nta muntu ashobora kubaka iwe ntatobora irembo ntibishoboka umuntu yubatse iwe ntatobora irembo ashobora kuhaba n'ibihugu rero ni uko aha rero ngira ati mfise uburyo bwinshi bwo gutegura uno munsi wowe bitegura bibitegura nta nta rwangano ruhambaye rurimwo harimo guhiganwa muri ibyo bihugu bibiri harimo guhiganwa rero hanyuma bagaterana imiragwe harimo guhiganwa n'ibi- tuvuze ku kibazo ca- ca iran hari ikindi kiza c'aba- c'abasinwa ni ibihangange bihiganwa mu isi n'ingene entere zabo zikomera mu isi hose bahiganirwa rero uguteza imbere ibihugu byabo bakabona umwe yobakingira cyangwa yobakingira ibyo rero ntibizo- ntibizohera bazoba ku ipolisi nyine bumvikana n'ibindi sinoja kure cyane rwose ku byerekeye ibyo bihugu bibiri gusa ntabiteguye ariko ntawe ushobora kuganira igihugu ntibishoboka ku bwanjye yari yihenze cyane cyane kwiganira ku wowe nyine uka- ukina abana bawe irembo ngo bashobore kuraba agahinda ahandi ntibishoboka ibyo rero ngiyo bihindura n'ingoga ku byerekeye uburusiya ku byerekeye abandi mu isi ku byerekeye afurika murabonye yari yarirukanye abayisilamu ko bashobora kuza ngaha mwabonye ko baciye babihindura dushobora kuganira ibihugu byo bingana gutyo ku isi dufite imigenderanire ibyo ngira ngo ni ikibazo gisanzwe cy'intwaro mu gihugu kandi ubu yaje ati- afata ingingo ya pajezo zo guhindura izo ngingo zose ziyugaranya niho nogeza ariko umunsi ikindi kiganiro tujomye mu migenderanire ntushobora kwitegura gusumba murakoze lionel tuze ku gihugu uh, c'ubushinwa ni igihugu uh, ku ntwaro ya perezida trump uh, cagiranye ibibazo intambara mu vy'ubudandaji uguhiganirwa igihagararo ku isi muri iki gihe ivyo bihugu bibiri muri iyo ntambara y'ubudandaji byarashiranye ko amatagisi akomeye cyane ku bidandazwa biva ku ruhande rumwe bija mu rundi muribaza ko iyi ndwaro nshasha ya joe biden hari ikintu bazogerageza guhindura kugira Eh, ayo matagisi ko yaragize ingaruka cyane nka ngaha muri amerika ku ku barimyi n'aborozi nikiye mubona ki- kizokorwa hagati y'ivyo bihugu bibiri biriko bihiganirwa kuza ku isunzu ku gihagararo ku isi ego murakoze cyane fidele kuri ico kibazo ego nashaka no gu- kuvuga nk'uko ambasaderi uh, gamariye ndaruzaniye yabimenyesheje yuko ibihugu bihiganwa urumva ihiganwa riri hagati ya amerika n'ubushinwa ni ihiganwa rinini ariko ibihugu mu bisanzwe ibihugu byose byo ku isi birahiganwa kandi mu bintu byo guhiganwa igikuru ni uko ibihugu uko bishobora gushorera ibintu byinshi byabo hanze gusumba ibyo bazana aho niho ibihugu bihakurira ah, amafaranga menshi uravye rero nk'uko nk'urudandazwa hagati y'amerika n'ubushinwa ah, nko mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda ah, ivyagurishijwe biva muri amerika ah, bija mu bushinwa ni bikeyi ku vyo ku vyavuye mu bu- mu bushinwa biza muri amerika ku buryo ah, amerika yahahombeye amamiliyaridi ah, arenga ah, amajana atatu Ah, urumva muri ico gihe rero igihe ah, umu- nyakubahwa donald trump igihe yaza ku butegetsi ico kintu cari ikintu cari kimuraje inshinga kugerageza kugabanya kugabanya u- uko guhomba kwa amerika u- ubiravye n'ubushinwa ariko n'imbere yiwe n'imbere yiwe kuri ah, nyakubahwa perezida obama agitwara nawene ico kibazo ah, cari ikibazo bateza kuguma baraba kuko aho aho igihugu gihombera bateza kuraba ukungene bashobora kongereza ibyo tudandaza bija mu bushinwa kugira bagerageze kugabanya ayo mahera yo guhomba urumva rero ah, muri iki gihe hariho n'ibyashyitswe ko naho ukungene babyifashemwo ariko niko bategereza niko bagerageje kugira babazane bashobore kwicarana baganire iby'ico kibazo Ah, urumva intwaro yiwe igitangura yaradugije amatagisi ah, hakiri kare kugira bashobore ku- nabone ah, kumva yuko ah, uko guhomba ari ikibazo nyamukuru kugira baze bicarane hanyuma muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere ah, amerika baratanguye amasezerano n'ubushinwa ah, ku bintu vyerekeye vya ah, intellectual ah, property ibintu vyerekeye ah, eh, ubuhinga bw'amakompanyi mu gukora ibintu bashaka kugira bagwanye tuvuge ah, nk'amakompanyi yigana ah, ayandi makompanyi hanyuma bagatuma bahiganwa nabo urumva hariho ikibazo cya intellectual property ba- barakiravye hanyuma hariho n'ibibazo ah, ku bintu by'ubudandaji nk'ibintu by'ibirimwa bishorerwa muri mu bushinwa intambamyi bahora baronka mu kurungika ibintu birimwa muri amerika bija mu bushinwa navyone barashoboye kuganira ukungene boborohereza amategeko kugira ibintu biva muri amerika bishobore kwinjira neza hanyuma bigashobora kugabanya ah, ico kibazo c'amahera amerika ihahombera ndibaza rero yuko n'iyi leta nshasha ya nyakubahwa joe biden nawene azobandanya araba ico kibazo kuko ico kibazo nicari bwatoregwe umuti Ah, azobandanya na cone ico kibazo ah, abandanya aciga araba ukungene bashobora kugabanya ayo mahera amerika ihahombera radiyo ijwi ry'amerika i washington eh, dc twavuze imigenderanire hagati ya amerika ibibazo leta nshasha izogira haba ku karere k'iburayi uburusiya hamwe n'ubushinwa Ah, ntitwibagiye afurika niyo nashaka ubu dushimikire ko bavuga ibyumvira kuri afurika baravuga ko abitegereza ibintu bakurikirana politike hafi n'imigenderanire avuga ko kuri leta ya perezida trump ata migambi iboneka irashe yerekeye akarere ka afurika amerika yari ifise nk'uko imbere yaho leta zakurikirana wasanga zifise politike iboneka eh, naho itashyirwa kumbure ku babyitegereza mu ngiro nk'uko byaba bitegekanyijwe mu, mu, mu migambi bakavuga ko leta ya trump ata migambi iboneka yari ifise kuri afurika ni kubera iki afurika ata igihagararo yagize kuri leta yiwe nikiye mubona kizoyitandukanya leta ya trump n'iyi ya biden Eh, mbere y'uko em, mvuga ku bya afurika reka ngaruke kuri gato ngaruke gato kuri ibi by'ubushinwa ngaruke ku tuntu tubiri eh, uyu mugenzi wanjye atavuze Eh, akantu ka mbere ndi bugaruke ko aka kajyanye n'ibi i- by'amakompanyi yo gutumatuma no- yo gutumatumanako amakuru iyi bita huawei y'abashinwa yari muri amerika trump yagiriza ko ari abasomyi b'urusaku ari nacyo gituma ashaka kubakuraho Eh, urumva icyo ni ikibazo n'ubundi kizobandanya eh, kugira ngo bamenye gutandukanya amakompanyi agira ibi nayo bashaka gusoma urusaku kubera ko gusoma urusaku ku bihugu bya rutura eh, ni ikindi kintu eh, cyama kiranga imigenderanire y'ibihugu bya rutura kugira ngo bamwe bose bamenye ibyo abandi bariko barakora icya kabiri ni iki kibazo cyo guhangana aho eh, abanyamerika bafashe iyi ngingo eh, yo kugabanya amatagisi bambe kongereza amatagisi abashinwa nabo baca bagabanura bagakorora ifaranga ryabo kugira ngo abanyamerika bahurumbire bya bintu byaza iwabo kuko bica bigura make urumva ni ni ibintu byo guhangana kandi ibyo nibaza ko bitazogabanuka bizogumaho aho guca niyumvira ni uko aho kuguma bacengacengana bahindura imicenga ahubwo bazovuga bati mbega twakumvikana gute nibaza ko iyi ntuzanya politike ya joe biden kuzoba ari kurondera ingene bashobora kumvikana bagakorana mu mwumvikano mugabo atawurengera uyundi ikibazo yagarutse ko gihambaye cyane ikibazo cya cya propriete intellectuelle no kuvuga abashinwa barakoporora cyane ibyo abandi bahinga bagize kuko bavuga bati twebwe twiga turamena umutwe eh, tuza gukora ibyo abandi bakoze reka tubyibe tubikoreshe hanyuma maze twe dushora ibyo ba ibivuye mu byo bakoze gutyo rero twiganze mu isi icyo ni ikintu ikindi kintu gihambaye cyane kandi bazobwirizwa kugaruka ko bagaharira ibya afurika nabyo mu bisanzwe eh, fata imbere ya trump kuri perezida obama perezida obama aje abanyafurika baranezerewe cyane yuko baronse umunyafurika nkabo atwaye amerika ko ari cyo azabamarira mugabo amaze kugenda wumvirije abanyafurika bakabwira bati ntacyo twabonye eh, mugabo ama ijambo ryo gushyigikira demokarasi ryaramyeho cyane gushyigikira intwaro rusange yara- yarabigarukako yaraje muri afurika araza muri ntuza muri etiyopiya arahura n'ugwaruka arabigarukako cyane yaravuga cyane icyerekeye demokarasi kuri trump ibirusha igishushanyo cya Trump na Joe Biden Trump ya Afurika yari nka n'ikintu kitariho kabaho ndetse n'amajambo yavuga wumva ko yitwa leta Amerika aga- akigiza y'abazungu akigiza bashinwa none Afurika yo yacayifata ati yacayifata batanariho atakimaze ubu rero ko bi- nibaza ko eh, di- i- i- intumbero ya Obama yo kuvuga demokarasi eh, Joe Biden azoyibandanya ariko icyo abanyafurika bakeneye hambavu ya demokarasi ni ibintu byo kuzamura imibereho y'abanyagihugu imibereho y'ubutunzi yego kuko ugereranije amahera aza muri afurika n'ayatangwa muri za isirayeli usanga ka- ni inshuro nyinshi abayisirayeli baronka abanyafurika n'ibihugu byinshi bataronka Eh, birashoboka ko iyo iyo mfashanyo yozuba gusumba ibyo nibyo ngira ngo aba- abazoba bajejwe imigenderanire y'uburundi cyangwa y'uburundi n'ibihugu bya afurika bazovuga bati reka natwe du- turabe ingene umukuru w'igihugu mushasha yoza gufasha gusumba demokarasi ikurikiranwe hanyuma nubwo n'ubutunzi bukurikiranwe yego nze kuri ambasaderi gamaliel kuri icyo kibazo nyine ah, aravuze ko ku- ku byerekeye imigenderanire hagati y'amaleta akurikirana muri amerika n'akarere ka afurika umuntu yitegereje si- afurika yose ikwiye guhaguruka nayo igakina ku nyungu zayo kugira iboneke igire igihagararo iboneke mu- mu makungu kuko ngo ntawubakira uwundi niko baca umugani Ah, niki afurika yokora ntiyo kwama yitega ko amerika cyangwa ubu- akarere k'uburaya gafata imigambi kubi- kubiyereke kandi ari atawukubakira avuye hanze Eh, ubibona gute Eh, murakoze Eh, nibaza yuko ngaruke kuri ibyo abaperezida batatu bakoze cyangwa abari imbere imigenderanire y'isi ya leta iranditswe ubu iyi politike ya amerika muri afurika iranditswe umwe wese ntagira iyiwe gusa umwe ateza imbere kumbura igice kimwe gusumba ariko iranditse ikibazo cya mbere kuri bo ni guteza imbere inyungu z'igihugu cyabo cya amerika muri afurika muri afurika irondera iki abanyafurika mubishyura gute umushinwa aja muri afurika kugira arabe icyo akura muri afurika nawe ati mumpaye ikinzobaha iki demokarasi rero ku banyamerika irimwo imigenzo uko intwaro zigenda ati tubona kumwe ko intwaro zokora icyo ni ikintu gihambaye kuronka umuntu ubona kumwe ingene intwaro zigenda nicyo cyo bayishimikirako cyane rwose ziyumvira vyacu vya demokarasi vyanditswe bisura wamushatse n'ubu barabisubiye mu ngaha nimwe ariko muyumvira gutya mu bindi twokumvikana ni ngombwa igihugu rero ntitworaba ngo naka yabuze ibi naka yabuze ibi imigenderanire ya amerika n'ibindi bihugu biranditse umwe kumbure a- arusha aba ikindi kuri iyo nzira y'uwo munsi ariko afurika nayo aho twihenda muri afurika nta muntu n'umwe aserukira afurika ubu na mbere za afurika hari ibihugu byinshi bya afurika nicyo gituma uyu ariko yagereza kuraba uburyo bokorera hamwe z'urudandazwa muri afurika hamwe bariko barabikora kumburi muri uniyo afurikeni kugira baronke ijwi rimwe rya afurika ntaryo dufise muri afurika abantu bose baza bakorana n'igihugu kimwe kimwe ukwaco nicyo gituma kumbure dukwegera ko gusa ngo afurika yokora iki nta politike exiteriyeri ya afurika yonyene iboneka iteranye hagenda ibihugu byose biri hamwe yego nicyo gituma n'ubu muri afurika ntirondera ingene yokorera hamwe n'ibindi bihugu hakaba eh, inshingano zimwe zikomeye bakurikira ko n'ibindi bindi bihugu ubu rero icyo ni ikindi kibazo umuntu yotegura nayo ahandi nagira ndabibutse yuko umuperezida wese n'uzokurikira azoza afite leta ya amerika ikurikira yanditse imigenderanire ikurikira kugeza aha muri iki Ah, Li- Lionel ku ku vyerekeye akarere ka Afrika nagomba ngaruke ku kibazo umuntu afatiye eh, ibyaranze leta i- ihaherutse ivuyeho ngaha muri Amerika ku kibazo kijanye n'abimukira ni ikibazo Perezida Trump yashimikiye ko igihe yiyamamaza eh, haba ikiringo ca mbere n'igihe yarondera ikiringo ca kabiri nico kintu yashimikiye ko cane ah, canatumye bishavuza bamwe mu muri abo ariko bashira imbere inyungu z'abazungu n'uru- n'urukoba rw'abazungu babona kumenga ibihugu byabo sinangaha muri amerika gusa ni- no mu bindi bice bitandukanye n'i buraya babona ko u- uburyo babayeho n'inyungu zabo ziriko zirageramigwa n'abo bimukira mvuze kuri aba bimukira ko harimo na- n'abimukira baza bava muri afurika baje ngaha ni ikihe intwaro nshasha ya, ya joe biden zokora kugira igabanye uko kwinuba eh, ko abashyira imbere inyungu z'abazungu babona ko abimukira bariko barabatwara ikibanza cyabo Mu- murakoze cyane kuri icyo kibazo Ah, nashaka no gusubira kubanza ku- kugaruka ku kibazo ca- c'ubutunzi muri afurika ariko munyarutse Nuko- tuzi- tuzigaranye umwanya muto Eh, mu- mu bice ku mayange ego ko- ego mu- reka nce ku mayange umugambi wo muri afurika ah, muri mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda hariho umugambi ah, leta ya amerika ya prosper africa bari bazanye ij- ituma amakompanyi yo muri amerika akorana neza n'amakompanyi yo muri afurika urumva uyo mugambi wari ukiri mushasha ariko turifuza yuko ah, na nyakubahwa perezida joe biden ashobora kubandaniriza ko eka hamwe n'iyindi migambi yari yarashyizweho kera ah, yaba imigambi ya african growth opportunity act agoa canke umugambi wa pepfar wo kurwanya ah, ingwara za malariya n'izindi ego ngarutse rero kuri ico kibazo c'abimukira ico ni ikibazo gikomeye cane kuko nk'uko twabivuze cyane nko mu kibazo ah, twavuganye ah, kare mu bya climate change Eh, ikibazo cyo gukingira ibidukikije ni uko basanze burya iyo i- ariko haraba ihindurwa ry'ibihe ah, biragira intambamyi nyinshi ku isi bigatuma hari n'abantu ah, haba abimukira benshi ah, batabakomoka kubera aho baba ah, hasigaye hatakimeze neza cyangwa habaye intureka ah, ku- ku bijyanye ah, n'ibyo ah, n'ingaruka mbi ziza ukungene ah, ibidukikije biba byashinzikaye urumva rero muri icyo kibazo cy'abimukira ah, ejo ah, nyakubahwa perezida ah, joe biden ah, yara yara ah, y- yarabishikirije na wene mu kibazo cy'abimukira yuko icyo bagiye kuzoza kuzogisubiramo bakirabe neza hanyuma bashobore kuraba ukungene bashobora ah, kucorohereza ariko igikuru ni uko ah, ba- bariko baragerageza cyane cyane nk'aho bagiye nko muri uyu mugambi wa ah, climate ah, accord ijya yi- kwihindagurika ry'ibihe bituma i- ivyihinduka ry'ibihe iciza ni uko iyo niyo ngorane nyamukuru ishobora kuzogerageza kugabanya abimukira bo mu myaka izoza ariko abahari ubu abari mu nzira ariko aremeza ko bazogerageza ukungene bashobora kuza ah, barabafasha murakoze cyane Eh, bari abatumire gamariye ndaruzaniye ambasaderi gamariye ndaruzaniye yigeze guserukira uburundi uh, mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu burundi ari mu gisagara cyane biwe akaba muri amerika uh, twari kumwe kandi na frederic bavuga inyumvira murantunga ari i Bruxelles mu bubirigi yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politiki akaba yanonosoye n'ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu uwundi mutumire yari Lionel Remesha uh, professeur Lionel Remesha akaba yigisha kuri kaminuza International Alliance uh, University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yigisha ivyerekeye ubucuruzi uh, mpuzamakungu turabashimiye mwese kuri iki kiganiro uh, murakoze murakoze cyane rero
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya radorava de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera ari igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu